my people una welcome to morning gist to oh, my people una good morning una happy saturday morning Oh how na day, my people it is not a small something Oh hey my country people Oh, few days ago na they let us know say y'all don't you say you no want to divorce queen may again Oh hey don't you say you no want to divorce queen may again Oh people say like seriously my people not be lie say the world don they hit tube and tire on top of Yul Edochie, Yul waka go front, no way. He put hand for back, no way. He go front, no way. Everywhere make kokoroko. Yul Edochie say, according to report, according to waiting the my people are going to read the whole thing make e no be like say maureen just they carry the talk They say yul edochie hmm yul edochie say yul edochie has gone back to court to to withdraw the divorce paper against his ex-queen, uh, eh, ex-wife, eh, uh, eh, Queen May Edochie, saying he still loves her and wants her to come back after seeing a video of her in Port Harcourt sharing phones to fans as they were singing her name. So Queen May lawyers called Queen May lawyer called her concerning the, the divorce issue. She thought they were calling her to tell her that Yul Edochie has come to sign the divorce paper. On getting there, the lawyer told her that Yul Edochie was there to withdraw the case so that she can come home after that he still love her. My people. Now, wow. Which kind of wahala be this one? Is it that Yul Edochie no the hear word? Waiting, waiting be the problem Where we say Yul Edochie no one face in life? all like don't you know say queen may don face her life don move on eh like seriously you all like don't you know say queen may don move on my people, my country people, una know everything when e be say e dey sub unto Yul Edochie and Judy and Judy Austin and Queen May marriage. My country people, una know say our beautiful royal Queen May don't make her stand. don't make herself clear say im no go dey numbered for home when e be say im build with faith tears faith and tears and hard work another woman no go come reap where e no sow because of all this whole thing I im may say no He no go continue with the marriage couple with his son wey be say e kpai because Queen May was actually slow concerning this whole thing. They studied the whole thing how e be. When they come knocking, im son with pie. Now that time na im im look finishing say no. Make a im up for this marriage before desperate Judy Austin go come clear all her generation. Since that time, Yul Edochie think say things go easy with them e too say im im fans dem go support am e too say a lot of people dem go accept judy austin nothing wey yul edochie nova do e no get any way wey be say yul edochie nova take showcase judy austin played to we the internet in law to accept judy austin as im second wife we the internet in law say yul edochie the way you went about it we no go support you we forbid it for our beautiful royal queen may because when yoledoche they claim say polygamy na part of our tradition as eh, the igbos that eh, our forefathers they practice polygamy gbogbotigbo now we now we they tell you oledoche say that our forefathers will practice polygamies eh when they want to go and pick a second wife it is the with the permission of the second wife Sometimes, uh, sorry with the first wife Sometimes, now the first wife now the husband will give that duty to go and look for second wife for am so now the now the first wife now they use im hand They choose the second wife for the husband and the second wife must be loyal to the first wife and the first wife must approve. That is how it is done in our olden days. So a lot of things when it e be say Yul Edochie do, and he think say he go get away with it. Now nah, everything now nah, don't they, don't they um, worry am. Which one be say eh, You e no want divorce again? You e no want divorce again. You know the thing when be say they cause quarrel. You know say na Judy Austin na be the uh, person when he be say come put a a asunder for your marriage instead of you say okay you have divorced uh, judy austin you don um, leave judy austin you say make queen may come marry you with judy austin together begin dey feed the whole of uh, judy austin generation with you you like doche wey no sabi make money now my people una see say the whole thing don for press you like doche the whole matter do don fall press yul edoche so yul edoche now it just they they find um, way when e be say they go take eh, dissolve the whole thing now a lot of people they say this thing when it be say yul edoche do now when it be say he go court say he want to withdraw the the divorce against eh, the divorce case with his wife say make his wife come home say he want am back it will not work that way one You cannot force somebody to marry you. Marriage is not by force. Since you say, since you say he want polygamous life, lifestyle, and he doesn't even have the kind of money to flaunt the polygamy. Polygamy has to do with somebody where we say get money. Una know the way Nigeria economy be. One bag of rice now is eighty-four thousand. Eighty-four thousand, and you want to born twelve children who you want rope with poverty who you want carry your poverty mentality take take do Now who you want rope with your poverty so yul edoche one of the see so is a confused man. when they were telling yul edoche yul edoche zukwanike, n'ike yul edoche take this thing easy He thinks say na queen may in one wan pepper now see the way things come they had them. things come they had them. yul edoche go post video after one month when don't get one million view he go begin to celebrate one million view view when he be say when he be say yul edoche under normal condition if can't better count beta beta pipo dem dey count yul edoche yul edoche doesn't struggle with view because he's an actor and he's a he's a celebrity look at his life now all the glory has gone to queen may yul edoche is practically struggling now a lot of uh, talk here and there here and there people say you are yole doche all this one when he be say in the talk say he no want divorce again you must divorce oh. you must divorce because now judy austin cannot even cannot even make money yes judy austin When he be say get small small kwanta with eh, are yole doche He tell yole doche say im wey be say be judy austin came to enjoy He no come to suffer He came to enjoy that is what he can do So all this one when Bise Yul Edochie want to bring that leg. There was a time when say, Yul Edochie and Judy Austin they quarrel. When Yul Edochie begin dey compare and with uh, with uh, Queen May, na Judy Austin categorically tell and say make he stop am. If na play, make he stop am. Say as him they wey be saying that they call Judy Austin, e no come to follow man suffer. This marriage wey be saying enter na im be im third marriage. So if Yul Edochie think say "He go go anywhere, he no go go. they say and so. And Judy Austin, when they say and so, he ready come. She came prepared. When that prophet, prophet they talk say, then program Judy Austin come. When they say them programmer from the pit of air to come and add sorrow into the you, uh, you life, you to say na na na na na kpekus na be enjoyment. You don't see am now. Everything don't tire am. Eh? When Niger celebrity just say uh, eh, Yul is, uh, Judy is holding Yul acoustically, una think say na joke. Judy Austin did not come and play. And because of the desperation of Judy Austin, that is why Queen May decide to back out. After all, they not be this because Queen May nine day with this Yul Edochie. you know Yul Edochie from in total, you know Yul Edochie from beginning to end. Everything about you, Oledoche. Now, Judy Austin, now I know if you know you, Oledoche. Judy Austin know if you know you, Oledoche, because Queen May has been with this man for more than 20 years. So you know the ability, you know your Ledoche ability, you know what is capable of doing. You know so your Ledoche na pash pash. Now she will be say be you uh, Queen May. Now they pass your Ledoche they package am. Judy Austin, that thing will be say the package finish. You find for your eye, you don't know who package am. now when e be say queen bey don comot im hand e don see everything so judy austin don tell you. yul edoche say come for the fact say he deceive am for the fact say he deceive am no mean say he no know wetin he dey do im don don' just dey cover things judy austin say im dey cover im dey pass yul edoche im dey cover things for am because if you want to let what people know how you yul edoche be you ola edoche no go see where wey go shocking himself say if you ola edoche like o oh, make e dey jump go there because the whole thing tire judy austin judy austin when wen dem dey say e no want to leave judy austin don tire for the marriage e just that eh the whole thing eh shame no let am so now a lot of internet in law dey tell yul edoche say yul edoche you better go back to your your um you better go back to to um to Judy Austin go there with her. remove Queen May for this matter because Queen May not make her stand no and she remain in another stand she cannot be cajo. you know what wetin be cajo? somebody want to do you abracadabra May you accept wetin you know wetin you were not wired to be like that make una see the way our Queen May soft Queen May wey say like soft life right from day one he don't. dey live soft life yul doche is not from a polygamous home he doesn't even know how to run polygamy he doesn't even know what it takes to be a polygamy Now him want to call rob queen may thank god say our queen may wash his hand bath himself Come comot for that. But wen e be say yul edoche wan rob am now di potopoto not rob you, yole you, yole edoche no know where im go put in face e dey call say he want to withdraw the uh, uh, case he want to continue with the marriage say because he he no want to leave with me. now a lot of people say yole Now, na asapa you we know say you are hungry we know say queen may now be your meal ticket The meal ticket is not coming and everybody know that is why eh, all this you eh, eh, no want the divorce uh, you don't want to you don't want the divorce so make we make come follow you They live this your crebete life suffer head life suffer head suffer Not the tire you like doche you never see anything my people ordinary school fees ordinary school fees your Doche cannot pay cannot pay for for in children because if he that Kwime is making more more money than him and as far as say you already give that me that authority, that privilege of making money more than you. Yes, because you see what happened. After all, me was lawyer in the marriage, was doing things. Only you now go carry Akpaku come. Say Akpaku, they bring uh, things to the table. Now, see all the bad luck when he bring come to the table. You put her for here, no way. You put her for here, no way. You go front, no way. You go back, no way. So, so bad luck, bad luck. Nothing will be say you all like, don't you never do. Now, so, so bad luck so my people, oh, na di matter wey be say i say make i come touch light my country people. What do not think about this whole thing eh thank god for our queen may say our queen may still remain on her ground say no way no way she cannot be numbered and she can never be numbered forward ever backward never anybody who want to live backward life that one consign her. As far as Kwime is concerned, Kwime is moving forward. So, my people, oh, this is Maureen gist, my people. Those of you wey be say una dey watch us for the first time, make una not forget to hit the subscribe button. All our returning viewers and subscribers, I say God go bless una. Make una like, make una share this video. Until I come una way again, I remain una um, beautiful sister, Maureen gist. Una have a nice day. Bye.